benevolencia royal
iki ni ikiganiro ejo
ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye anisa bin umukunzi n'irye na roje niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu babazwa impamvu batari kubyara aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu ipfunwe kwiheba ndetse n'ibindi hari n'aho rero usanga imiryango ibizamo bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru ugasanga rero uwo muryango uhozwa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore mu gusobanukirwa rero ibitera iki gitutu ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
umuryango wa sibomana davide w'imyaka makumyabiri n'umunani n'umugore we w'imyaka makumyabiri n'itanu batuye mu karere ka ngoma bashakanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rero bamara imyaka igera kuri itatu batarabyara icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'imana uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri murumva rero ko bagiye kuzuza amezi atatu avutse uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva
byari mu mwaka wa kabiri kuko tuba tumaze umwaka ubundi iyo uzanye umugore akagira amahirwe ati twanda ako kanya ariko ukwezi kwarashize amezi atatu ane ati twarabivuze ati twarabivuze kuri uwo mugabo atabyara umugore yarabyara mbese ukumva ni ngewe bari batsikamiyeho cyane mwajya kwa muganga bakababwira ko kwa muganga ko nagiyeyo barampima basanga ni muzima n'umudamu arapima basanga ni muzima aramubwira ati mwihangane muzabyara nta kibazo mwese muri bazima ni iminsi bitaragera ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri muri ibyo bibazo nyine nk'umuntu yarazaga akamarabika twaba cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka ukumva nk'umuntu ateruye nk'ikijambo akavuga ngo ariko hano turi gukorana n'umuntu witwa ingumba nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atariwe wiremye imana ariyo yamuremye igihe nikigera umugabo n'imana yansubije bizagenda bite ugasanga nyine barimo baranshyiraho igitutu cyane kirenze ngewe nkumva ntacyo bimbwiye imana ari izankorera imirimo igihe cyaranageze numva nanata n'urugo nkagenda bakaza bakagira inama umugore ati va muri uru rugo ugende ntabwo umugabo wabyara babaga batuma umwana wa runaka ngo akugere kuko yaragucunaguza ahubwo ati we ntabwo uzabyara umwana kandi ibyo akabikura mu babyeyi biwe nawe akabikugezaho kumva ni ibintu bibabaje cyane ntabwo byaba bishimiye umudamu yarabyumvaga agatuza nanjye nkabyumva nkatuza kuko ziza kubaho ntabwo tuba tukiri kumwe aba yarasubiye iwabo nanjye ndi jyenyine nta bindi numvaga birenze kuri jyewe numvaga ko igomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga oya ntabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ari we yaba abyara cyangwa atabyara we yarihanganyaga mu rugo turabana igihe kigeze tubona aribwo imana yadusubije kuduha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi nakita reka duhe n'uyu mubyeyi atubwire uko byari bimeze icyo gihe byagenze gute abantu bababwiraga ngo kimwe nyine nabaye nyagira barambwira ati sije gukora iki ubundi kuri wa mugabo atabyara ubwo ngubwo bibaye ngombwa ndangije nawe ati se ko umuntu ari- imana ariyo imuha ugira ngo abantu nibo biha nuko ubwo ngubwo nuko nta kundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri twebwe ko twarasengaga bikomeye mwabyitwayemo muturwe twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko imana niyo itanga urubyaro ni izihe nama mwagira abo bantu bu- bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze Iki- inama nagira abantu nk'abo rero bazana abagore bibwira ko bahita babyara kandi ubundi imana ariyo itanga nakagombye kumenya ko imana ariyo igomba kuba yakugenera ikanakwambura kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara utagomba kumuseka ahubwo ugomba kumusabira nawe akazashyira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara bagomba guhumurizanya bo ubwabo ko babana bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza ntibakumve ibyo hanze kuko ibyo hanze birasenya ntabwo byu- byubaka
ngira ngo mwiyumve ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanageza aho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa bakaba bagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahuma bakaba bahumurizanya reka dushimire uyu muryango wa sibomana davide ku buhamya badusangije tunashimire noel imana ishimwe baganiriye aha rero twumvise ingaruka zikomeye zageze kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete ibyiteze barasebywa mu ruhame imiryango irabahagurukira bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe n'aho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera n'aho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe igira izihe ngaruka ku bagize umuryango kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu noel imana ishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'uburasirazuba aho ni mu karere ka kirehe ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara kororoka no kwagura umuryango reka twumve ibitekerezo byavuye mu baturage batandukanye ubundi abaturage kugira ngo babane ni ukugira ngo babyare bungure umuryango iyo babonye mutabyare rero bahita babona kuri nk'ikivumwe uri nk'igicibwa mbese ku buryo u- iyo nk'iyo uri mu bandi bagukumva utari nk'umugabo ubwo bigatuma un- un- biviramo no kwiheba nyine baba bagira ngo ungure umuryango ubwo rero wajya mu bandi bakaguca ngo ntabwo uri umuntu ntacyo unamaze waba uri umugabo ati va mu bandi nta n'icupa ugomba gufata waba uri umugore ati uravuga iki ko utabyaye n'ubwo impamvu ntaho bushingiye iyo utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntiwitwa umugabo nteka da nese ubwo yakitwa umugore atatarabyeye nteka ntibibaho Ni kwa kundi havaho ingaruka uca hirya waca hino umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho murusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize ni abantu bari aha hanze aha umugabo iyo agiye ku kabari mu ntamwe mumaze umwaka mutabyara baramubwira ati uriya nta mugore ufite irukana umugore uza n'ubyara oya bagomba kubyara kuko baba bagira ngo bungure umuryango ariko nyine hari- turabafite hano batabye turabazi Aga- agato- umugore umugabo akamu- uwo umuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabye hajya dusubira iwanyu ibi bintu gutyo na gutyo na gutyo ariko ubundi imana niyo ibigenga hari n'igihe cy'uzu- ushobora kuzana umugore mukiha intego yo kuvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo ki turi gushakishamo ubuzima Eh, anyway, abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko muba mubona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye bakavuga ati se bari abantu buriya ntiharimo umuntu buri muri mutabyara ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara ari wa mugabo arakubwira ati tu n'ubundi we nagubyara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe ariko ubundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukaba wata imana uzansubize nanjye mbone urubyaro mbone umwana nk'abandi
Ati iyi myumvire ituruka ku kuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati igihe rero bitabaye niho usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba yewe umugore ntaba akizwa umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu noel imana ishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyite ubyara indwara zirimo no guterwa ipfunwe ryo kujya mu bandi ndetse hakaba haziramo no kwiheba hari umwe wavuze ati hari igihe mubana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko ya myumvire iri muri sosiyete bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se n'ayo magambo aza nyamara abayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko ku bw'ibibazo bitamuturutseho indeza kuvamo muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki mutari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru tuganira rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana akarira noneho yahura n'abamubwira ngo ewe ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntabwo ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiriye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo inzobere mu mibanire ya muntu rero manze ndore thierry jean pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi ba hafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara ibi babishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore nk'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyane mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko bungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi icyenda ukabona nta gahunda yo kubyara ya vuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ese aba bana bararozwe ese aba bana baba bafite gahunda yo kutabyara vuba ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu icyo dukwiye kumenya ni uko kubyara ubundi bitangwa n'imana ibinyujije mu bantu rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu y'uko ababyeyi bashyira abana ku gitutu cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye bishobora kuba ari amahitamo yabo bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo hakorwa iki kuri wa muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo ariko nabo ababyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe tujya tubibona rimwe na rimwe icyagakozwe ni iki ni uko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba reka tuyite gutyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi ni uko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri ya ndorerwamo yo kuba bakiri abana
reka nkwibutse ko iki ari ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara mu gihe mbese bakibana tumaze kumva manze ndore inzobere mu mibanire y'abantu ati hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo ariho iyi myumvire ituruka ati iyo haciyeho igihe bitabaye bamwe batangira gutekereza ko byaba ari amarozi ariko kandi ntabwo abantu bakwiriye gushyira igitutu ku muryango cyane ko baba batazi impamvu yabiteye biteye manze ndore rero asanga ngo ibi bitari bikwiriye ko imiryango mishya yashyirwaho igitutu reka tumushimire ndetse tunashimire ishimwe onore baganiriye mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ko sosiyete yashyira igitutu ku bashakanye cyo kubyara iyi myumvire ikwiye guhinduka cyane mu gihe hatazwi impamvu ya byose hagati aho rero nawe udukurikiye wadusangiza ibitekerezo byawe utubwira ese ubona hakurwa iki kugira ngo iyi myumvire ko abashakanye bagomba guhita babyara icike tugeze mu mwanya w'ikinamico ngira nkugire rero aho uyu munsi mugiye gukurikirana agace ka cumi k'iyi kinamico reka mubanze mukumve
ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na ejo youth eco umuryango w'urubyiruko rwo mu rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru iyumvira igice cya cyenda cy'ikinamico ngira nkugire dorukana Alice yariye karungu kubera igihe donata na gilbert bakwirakwije cy'uko murekatete ari we waroze murumuna we ndetse yiyemeje no gushyira ukuri hanze yaba yarabigezeho sera nimukurikire umukino
ndi hano sharuga nari mvuze pro ubu nari ngiye kukurebera mu biro byawe oya ibiro nabisohotsemo ubundi ndacungana n'amasaha ngo muzikengere mwinjire raba hasigaye iminota mikeya hari akana ko mu wa mbere kambwiye ngo muranshaka ego sha naganda kubaze nimba hari amakuru ya valentino uzi inyuma y'ibyamuvuzweko yewe ayo uheruka nanjye niyo mperuka pe sharugamba nawe nta byawe nta nubwo wigeze ujya kumuramutsa mubana hafi mwigana nateganyaga kujyayo nimugoroba mvuye ku ishuri nakinnye futuboro iryoshye n'abana twigana ntaninze pe pe sharuga ukurikije uko valentine umuzi n'umuryango wiwe ubona biriya bintu bishobora kuba ari byo canke ntibyabihuha usanga abantu babesheranira rega ego mama wowe ndamuzi ariko atari bya cane ndamuzi nk'umuntu aba mu ishyirahamwe rimwe na madamu wanje eee mwari nkubwije ukuri biriya ni ibinyoma pe none se nigute umuntu yava cyanze ijya akajya kuroga muri mutenderi koko ubonye iyo bavuga ko yaroze arisa byibura kuko agendana na valentine aho byari kumvikana
ariko yamara uyabutumye valentine valentine ngo na valentine nawe abutuma harise
ariko siko kurumva ibyo bintu bishoboka mwari nawe koko hmm?
erega nanjye ndakubwira ibyo numvise ariko kumbwiye ko atari ibyo mama wanje yemwe ndemera iby'iwawe ni ukuri pe ntabwo ari ibyo pe ahubwo mbega sharuga twokora kugira ngo ibi bihuha bihere bizimangane aha vuba kwaba mu rwaserera hagati y'ikambi n'abanyacanzige cabye birandambiye kabisa nanjye birandambiye pe
alice ko wigunze n'ibiki wandetsereye cyangwa mu ishuri cyangwa usange bagenzi bawe yewe wabuze mugenzi wawe none ushishavura ariko wamuhebye valentine kweri muhebe valentine ni inshuti nyabaki abantu batwara amagara y'abaziranenge ariko ibyo mwabikuye hehe koko hari n'umwe ushobora kuzana gihamya ko mama valentine ari we wishe muri umuna wanjye ngaho rero cyangwa n'urwango rudashinga mu bafitiye Hmm. ubundi se ko numva mwandushije agahinda kandi uwo muvuga ko baroze ari muri umuna wanjye hewe cyakoze muri bitangaza koko
uri igitangaza mukobwa wowe ubandanye wizirika kuri ba nta kigongo ni wowe ukurikira ahaha si uko ari njye utahiwe rebe ahubwo iyo baza kuba ari abaruzi nk'uko mubivuga baba barampereyeho
umva ikijuju noneho urumva iyo bagutangurira ko abantu batari guca babakeka ndakubwira inama mwana w'impunzi mugenzi wanjye ahaha ikiboneka acu imana yarakuburiye valentine mumve ko hakiri kare gukwegana nawe ubyibagirwe uzoruza twigire muri ya gurupe itavanze y'abanyamitenderi naguha akayuza kuko igihe mwahora mwigiramwo ivanze birashoboka ko abanyacyanziga bariko barihorera mugenzi wabo nawe bikakujaniranya aha ibyo umbwira ni amafutire be sinzareka kugendana na valentine cyangwa abanyacyanzi be kuko kubandanya ntacyo uzokorerwa.
mbashinja na kimwe ibyo kugendera mu kigali rero ntabwo nabikora ikindi kandi umenye ko bataroze muvandimwe wanjye ahubwo yishwe n'indwara zituruka ku mwanda bavuga ngo iyo bumenyi umwe bwari ikindi
ariko se mwana wanjye urakomeza wicare mu rugo iherezo ribiriye
wowe se wavuye mu ishuri se tubimenye valentin ntabwo nayivuyemo papa ariko rwose mu gihe ntarashira uburakari ntabwo nzasubirayo
none se ko ejo twaganiriye nkabona ibyo nkubwira urabyumva wahindutse ute koko mwana wa Hmm?
rega ntabwo byoroshye mama kuko umva narakumvise ariko ndakishakamo imbaraga ndashaka ko nzahinguka bamwaza nkisekera aho kurira rero kuva ngifite agahinda ntabwo byankundira pe nshobora guseka nkahita nanarira rimwe bakankwena
umva rero valentin kumva ndiso n'uyu nawe ni nyoko Yego.
amafaranga y'ishuri n'ibindi bikoresho uhabwa biba byatuvunnye hari abaterankunga uzi dufite ntabwo nuko rero ndavuze ngo sinshaka kongera kukubona wicaye muri uru gutiga kutiga kwawe se urabahima cyangwa urihima natwe utaturetse ndabona mesaje iturutse kuri mwarimu mupenzi
iravuga iki ubwo bamubuze cyangwa waba unagiye kumubwira ko bakoze tesite adahari
ndabona yanditse abwira valentine ko ejo yazajya ku ishuri ajyanye n'umubyeyi ye papa valentine ntaho nzajya rwose uzamuherekeze ariko ibi ni ibikira
amaye nka valentine bamutumye umubyeyi ko ababyeyi batangiye kwitana ba mwana so bazabona umuherekeza ku ishuri bahu naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka cumi k'ikinamico ngira nkugire inshuti bakunze ibikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka nakire christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu rwanda christi ikaze cyane urakoze kuma ikaze cyane bakunzi bacu b'ikiganiro nk'uko mugenzi wanjye amaze kubibabwira tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko dukomeje n'ubutumwa reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi umuhinga aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi naho Emmanuel wo ku ruhuha mu karere ka bugesera yagize ati imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi naho liliane we yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko dukomeje n'ubutumwa bwacu ezekiel we agira ati imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu nsanzimana sabe aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu bakunzi b'ikiganiro ejo ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara tureba ingaruka bigira tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike kuri wowe rero tutatangiranye twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri itatu utarabyara aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera n'aho umugabo yumva yata urugo usibye ibyo rero kandi twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu manze ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara ndetse kandi mwakurikiranye agace ka cumi k'ikinamico ngira nkugire
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu ndetse n'andi makimbirane bakunzi b'ikiganiro ejo rero naha dusoreje icy'uyu munsi mbashimire mwe mwese mwabanye nanjye mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo nshimire kandi n'ijye na roje wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye ani sabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
atubereye ejo ejo ejo ejo
buno bumuga iyi nkorora yakayihera rino sano twatamitswe ryoba rifise umuti ino nzigo yakatikira yo iterwa n'inzara zino ngeso zo gukunda agapfa yoba ari kamere mwarafusa bita n'ibisuma bike bikeya nirabangana urusato rw'imbaragaza rwivuga batanu
naho tuzoteka amabuye agashya naho tuzorora umuzi w'ibuye Twacha misi shano Faturi basima Tuna tuli tufura tufo Ishano Ishano Isha Ishano Ishano Ishano Ishano
duhishanyurwanko mu bwiyorobetsi dusasira inavika inyuma tukabyicuza mu nyuma wumve nusewe ako kamere n'ingeso itubaka iyo mvuga itabereye itubaka dukwiye kuyirandurana n'imizi tukayituza abavubusa bita n'abanyoni bike bikeranira banganye urusato rw'inyoni rwivuga umunani umve umve
Naho tuzoteka amabuye agashya Naho tuzora umuzi w'ibuye Twacha misi shano Faturi basima Tuna tuli tufura tufo Ishano Ishano Isha Ishano Iyo Iyo Iyo Iyo
twatamwiswishano nukuri muryishano sirica mu kanwa gusa mumvugo isano no mu ngiro isano inyigisho z'isano nawe Tuzoteka amabuye agashya
nawe
Tuzora umuzi w'ibuye
twatamitswe Ishano Faturi basima
isano isano ryasesa nkuyotse